suuraa kanaa akkan dura dursoo suuraan tun suuratu tahriim je'amti isiin suuraa madiina'aati aayaanni isi'ii kudha lama lakkoofsi isi'ii jahaatamii jaha isiin eegaa suuratul hujuraatii buute bismillaahi irrahmaani irrahiim jalqabni suuraa tanaa maqaa rabbiitii yaa ayyuhan nabiy yaa ergamaa kiyya muhammad lima tuxarrimu maa axalla allaahu lak maalif waan rabbiin halaal sii godhe haraam ifirratti goota maalif waan rabbiin dalaguu siif geessisirraa if dhoowwisa wanni nabi muhammad irraa if dhoowwe kan rabbiin maa irraa if dhoowwisa jedheen dayma takka gabrittii isaanii tan mootin misraa muqowqis isaa erge tamaariyaa je'amtu isii ifirratti haraameyse wanni ifirratti haraameyseef gaaf tokko jaartin nabii hafsaan nabi muhammad manatti dhiiftee warra isaanii ziyaaruu dhayxe duuba hoggaa deebitu gabrittii nabii maariyaa mana isitti garte hoggaasan hinaaftee booche isiin boonyan. nabi muhammad nageenyi isarratti haa jiraatu isii cal'isiisu'uuf takkaa isii jaalachiisee cal'isiisu'uu jecha yaa hafsa gabritti in akkatti jaaladhu tana amma eegu narratti haraamii ittin ida'amuu cal'ii je'een ammas wanni ida'e akkan an maariyaa ifirratti haraam godhe aa'ishatti hin himin je'een maalif isaan lamaan gabrittii tanarraa hinaafuu turan ammoo gabrittiin tun tan beera nabii hunda keessaa ilma isaanii ilma isaanii ibraahiim isaanii dhalte eegaa khadiija'aatii duuba hafsaan kan nabi muhammad nageenyi isaanirratti haa jiraatu dubbii tana dhoysi nam tokkotti illee hin himin hin odeessin je'een kaateti aa'ishatti himte gammachiisuu jecha waan isaan lamaan hinaaffii isi'ii qabaniif jecha hoggaasan nabi muhammad aaree beera isaa hundarraa hanga baatii takkaa kakate duuba rabbiin nabi muhammadii gabrittii ifirratti haraameysee ifitti rakkise kanaa rahmata godhu'uu jecha. akki je'een yaa ergamaa kiyya maalif waan rabbiin sii geessise sii bal'ise ifirratti haraam gootee ifitti rakkifta tabtagii mardoota azwaajik waan rabbiin halaal sii godhe ifirratti haraameysu'uun jaalala beera keetiti barbaadda gabrittii tee maariyaa ifirratti haraameessitee gaafa mana hafsa'atti itti ida'amte duuba akka hafsaan gammaddee sii araaramtuuf ifirratti haraamessitee maaliif isii ifirratti haraamessita. haa tayuu rabbiin haraameysuu san sii araarame dhiifama sii godhe beeki wallaahu ghafuurun rahiim rabbiin kan namaaf araaramu kan rahmata namaa godhu wanni nabi dalage dil'ii miti waan irra caalu dhiisu waan nafseen feetu dhiisu'u قد فرض الله لكم dhugumaan rabbiin shari'aa isinii godhee heera isinii kaa'e taxillata aymaanikum heera kakuu teessanirraa hiikkattaniin yoo waan kana hin dalaynu takkaa ni dalayna jettanii kakattanii duuba kakuu sanirraa deebi'uu feetan. akka itti dilii kakuusanii jalaa baatan isinii godhee jira sun yakka kaku'uu baasu'u sun kaffaaraa kaku'uuti wallaahu mawlaakum rabbiin aanaa keessan kan bakka rakkattan hundatti isinii dirmatee isin gargaaru. kan amriin teessan harka isaa jirtu وهو العليم الحكيم rabbiin beekaa hikmaa qabu waan gabroota isaatiif toltii beeku malee waan biratti hin ajaju waan gabroota isaati miidhaa beeku malee waan biraa وان برا هن طوغو وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا قاف نبيين قريب بير إستي وان أيساء أديسن دبتة جئ ربين نمني إسان وان سرئي إتي أديسن بير إسان الرا حفصة انت لأمري sirriin isaan itti odeessan maariyaa ifirratti haraameysu'u takkaa dayma kan nam tokkottilleen himin je'een ammas sirriin biraa tan is itti odeesse abuubakrii fi umar khaliifaa islaamati tayan jechu'uuni haa gammaddu'uuf jecha فلما نبأت به دوب هقا حفصان وان سن عائشة أوديسته تكا أوديستو دليهن قبو سيته وأظهره الله عليه هقا سم ربين نبي محمد أكا إسين أوديسته بيسس عرف بعضه garii waan isiin odeessitee isi'ii himee sun maariyaa yookaa dayma ifirratti haraameysu'u wa'acrada an bacd ammoo garii sirri'ii kan isi'itti odeessitee isiin aa'ishatti odeessite nabi muhammad hin odeessine irraa cal'ise haajaa isiidhatiif ammallee akka sirriin sun nama keessa hin facaaneef munaafiqni yoo dhagaye fitnaa kaasanii waanyumma'aaf jecha hizbiif jecha falammaa nabba'ahaa bihi duuba garii waan isiin odeessitee hoggaa itti odeessee maa odeessite je'ee komatu qaalat man anba'aka haadha an sirrii tee hime eenyutu siin je'e isiin waan aa'isha irraa dhagaye seete qaala nabba'ani alcaliimu alkhabiir rabbii waa hunda keessa beekutu kan waa takka isarraan dhokanne rabbii waa takka isarraan dhokanneetu naa odeesse rabbiitu naa hime je'een hoggaasan beeytee cal'ifte duuba rabbiin hafsa'aa fi aa'ishaadhan akki je'e in tatuubaa ila allah yoo towbattanii gara rabbii deebitan faqad sagat quluubukumaa qalbiin teessan jallattee jirtii gara waan nabi muhammad jibbuu jallattee jirtii sun inni maariyaa ifirratti haraameysuu isarraa gammaduu keessanii kanuma nabi jibbu jibbitan ni qeebalamtan وإن تظاهرا عليه ammoo yoo towbatuu diddanii nabitti roorrisu'uuf walii tumsitanii wal gargaartan فإن الله هو مولاه ربين أنا نبي كان إسا تمسو كان إسا غرغارو وجبريل جبريلس تمس إسات تكايو قول إسات وصالح المؤمنين دقار ور ربت أمنيه هند قول إسات إسان أبو بكر في أمري علي ربين إسان الرها جالته والملائكة بعد ذلك ملائكنس إيجا ربيت في gaggaarii mu'mintootatii zahiir gola isaatii isinirratti isaaf tumsiti casaa rabbuhu in طallaqa kun rabbiin nabiif if qabee jira yoo isin hunda hiike an yubdilahu azwaajan khayran min kun beera isinirra caalu isaa kennu'uuf مسلمات ألا إسلامات دبي ربي تفي دبي إرجما إساء أجيس مؤمنات تربي في رسول إساء أمست قانتات تن إبادا ربي جبيست تائبات تن بدئر ديبت عابدات tan rabbi ibaaddu tan isaaf gajjettu saa'ihaatin tan soomana heddommeeysitu takkaayuu tan gara rabbii deemtu ibaadaa heddommeeysu'uun sayyibaatin beera fi wa abkaara dubrallee isaaf kennaa beeka yaa ayyuha alladhiina aamanuu yaa warra rabbitti amane قوا أنفسكم وأهليكم لبو تيسني في نما كيسن اللي إيجا نارا وقودها الناس والحجارة إبدة قران إسان ما في أجأر إيجا إبادا رب الرت إسان التسؤون الرت جبيسؤون أحكام يوكا هير شريعة برسيسؤون عليها ملائكة إبد سنرة ملائكة أتجرى غلاظ شداد ملائكة رحمة مانقول تن نما قبون أكا نيان نمت مئايت اتمئايو تن تلقى إبدات akka rabbiin fedhetti dhaabbattu isaan lakkoofsi isaanii kudha sagali tuuta kudha sagal jechu laa yacsuuna allaha maa amarahum waan rabbiin itti isaan ajaje dalaganii ajaja isarraa hin maqan hin didan wayafcaluuna maa yu'maruun waan itti ajajaman akkuma itti ajajamanitti dalagan wanni dalagaa sanirraa isaan dhoowwu hin jiru rahmata namaa godhu'uu fi wanni biralleen waan dallansuurraa uumamaniif qalbiin isaanii namaan jiitu kuffaarri hoggaa ibidda seenu wanni isaanin je'amu yaa ayyuhal ladhiina kafaruu laa tactadiru lyawm yaa warra rabbitti kafare ar'a uzrii hin himatinaa dhiifama hin gaafatinaa isin hin fayyadu إنما تجزون ما كنتم تعملون جزان أرأق النمتا وانما إسن الدنيا أردت دليدني دبرستني يا أيها الذين آمنوا يا ور رب أمني توبوا إلى الله جر ربي ديبئا وان دلي تيهن درا توبة نصوحا توبا قلقلو ديبي قلقلو دلي رب الرا توبتون تكاتو قدتو شرطي صديق أبدي سن تقفان دلي سنتيسو لمفان مالفا دلق جئي شينيو سدفان اتن ديبئو جئي مرتو أمو دلي نمتي dalaganirraa tawbatuun sharxii sadeen dabarsine sanirratti sharxii afreeysa'a ida'atti sun waan namarraa fuudhe deebisu yoo mijjaa'e yookaa dhiifama gaafatu tawban waajiba عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم yoo akkasitti tawbattan rabbiin dilii teessan isiniif araarama ويدخلكم جنات جنة إسن سينسس تجري من تحتها الأنهار جنة مسنو إسا جلل قوت أوليقيات يوم لا يخزي الله النبي قل يا ربي نبي إساهن تكيسنه ibidda seensisuun والذين آمنوا معه قيا ربين ور نبي إسات وج أمنه فول كفارا درت هنتك إيسنه قدسه درجاء إساني ألفوء ملئ نورهم يسعى بين أيديهم مؤمنة إفان إساني قافس fuula isaanii dura deemeti dukkana siraat isaanii ibsa wabi'aymaanihim ammallee ifaan isaanii gama mirga isaanitiin jira gaafas ifaan mu'minaa akka ji'a halkan dukkanatti isaanii ibsa duraa duuban. mirgaa bita'aan kan kuffaarri dukkana keessatti kukkufu ormi mu'minaa kan nuurri takkaayuu ifaan isaanin marsee siraat irra yaa'an sun يقولون ربنا أتمم لنا نورنا وأن إسان جأن yaa rabbii keenya ifaa keenya nuu guuti hanga jannata seennutti wanni isaan akkana kadhataniif ifaa munaafiqaa kan duraa dhaame arganii nurraa dhaamaa sodaatanii akka duraan dhaamne rabbi kadhatan hanga jannata seenanitti واغفر لنا دلي تينينو أرارمي إنك على كل شيء قدير ati waa hunda dandeessaa wanni si dadhabsiisu hin jiru يا أيها النبي جاهد الكفار yaa ergamaa kiyya kuffaaratti mi'a lolaatin duuli والمنافقين ammoo munaafiqatti mi'a lolaatii miti daliila fi ragaa iimaanatiin itti duulii jallinarraa deebisi wanni munaafiqa mi'a lolaatiin itti hin duulleef isaantu afaanin islaamaye'eefi isaan akka islaamati jecha'aafi nabiin isaanin lolu'utti hin ajajamne mi'a lolaatiin waqluz alayhim isaanitti jajjabeessi afaani fi garaa laafinaan isaanii wajji hin deemin isaan xixu'uu fi itti dallanu'uun wajji deemi isaan xiqqeessu'uuf humna isaanii cabsu'uuf wama'awaahum jahannam bakkeen kuffaarri aakhir'atti qubatu ibidda jahannami wabi'sa almasiir yaa hammeenya bakka isaan itti deebi'anii ormi islaamaa gariin nama keenyatu kuffaara keessa jiraa aakhir'atti sababaa isaanitiin miidhamnaa sodaannan ormi kaafiraa kan islaama keessaa fira qabu sababaa isaanitiin aakhir'atti fayyadamnaa kajeellan rabbiin jara lachuufu dubbii fakkeessee dhiyeessee akki je'e ضرب الله مثلا للذين كفروا ور كفر كان فر كينيا كان إسلاما نفيدا يادف وان ربين فكيسا قده تكايو فكيسة امرأة نوح وامرأة لوط جارتين بنوح في جارتين بلوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين بير لمان سن جبروتا كينيا ججاري لماتو إفجلات أباتو تره إسان نوح في لوطي فخانتاهما دوب بير لمان سن إسان لمان جنن اتأمنوا أبؤون جارت النوح تواهلا جأمت واني أمة إسئيت جت نوح مراتأ وان إني جئ هن أجينا أمو جارت اللوط خيسما إستي أمة بدا إير بربادو أجيلتي هل كان ibidda bobeessu'uun guyyaa aara aarsu'uun kan inni dhoysu falam yughniyaa canhumaa min allaahi shay'aa nabi nuuhi fi nabi luux waa takka azaaba rabbii beera isaanii lamaan sanirraa hin deebifne nabiyyii tayuu isaanitii wajji وقيل ادخل النار wanni beera lamaan saniin je'ame ibidda seenaa maca daakhiliin warra ibidda seenuu wajji namni isinii dirmatun jiru وضرب الله مثلا للذين آمنوا ربين ور إسلاما كان في الرئساني كفار كيس جرو كان آخر أتي nu miidhanii sodaataniif wanni fakkeesse imro'ata fir'aawun jaartii fir'aawnaa aasiyaa intala muzaahim isiin nabi muusatti amannaan fir'aawna ajjeesaa je'ee akkasitti ajjeefamte eega azaaba hamaa azabee. akki itti cunqursuu ture harka lamaanii fi miila lamaan adda addaan mukatti hidhee ifeeti aduu keessatti dhagaa daaku'uu guddaa qoma isi'ii gubbaa kaayee amantii irraa deebi'i je'aan duuba hoggaa. aduu keessatti dhiisanii biraa deeman malaayikan gaaddisa irra qabdi booda keessa dhagaa siidaa guddaa irra haayaa je'ee ajaje duuba hoggaasan hoggaa isaan dhagaa siidaa guddaa fidan irra haayi'uu jecha إذ قالت ونجت رب بن لي عندك بيتا في الجنة يا ربي خية إثبرت جنتك يست من ناجاري ونجني من فرعون وعمله فرعون في شنقرسا إسرا نجان باث جت دوب ربين mana jannata keessatti isi'ii ijaare isii garsiise wanajjinii min alqawmi aalimiin ammas akki jette ummata fircawnaa warra nama cunqursu jalaa najaana baasi jettee kadhannaan rabbiin isi'ii dirmatee ruuhii isi'ii keessaa fuudhee jannata geessee kuffaarri dhagaa siidaa qaama lubbuun keessa hin jirre irra kaaye azaaba isaanii jalaa rabbiin nagaya isii baase ومريم ابنة عمران أمس فكي براتي ربين ور أمنيف فده سن مريم انتل امراني التي احصنت فرجها تن سال اسئي حرام الراء تيسته تكا شرموط ام الراء افايده فنفخنا فيه من روحنا دوبة مرموك أولو إسئيت جبريل اتأفوفه قلنس سن saala isi'ii gayee nabi'iisaa ulfooyte wasaddaqat bikalimaati rabbihaa isiin tan diinaa rabbii isi'ii dhugoomsite wakutubih kitaabban isaatis dhugoomsite wakaanat min alqoonitiin isiin warra akkaan ibaadaa heddommeeysurraayi darsiin dhibba sadii fi torbaatamii torbeeysoodhaa hangan